mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanye amahoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya umuryango wa nyakwigendera setse ndashonga urasaba leta ya kenya gusubirishamo urubanza rw'abakekwaho kumwica urubanza nirwongera rutangire agende byibuze avuge ibyazi niwe wabyivugiye sijye nabimuvugiye si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri uwo ni madamu nikuze sendashonga umufasha wa nyakwigendera seti sendashonga wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda aho mu burundi ubucamanza bwategetse ko imitungo y'abatavuga rumwe na leta mirongo itatu na babiri bari mu buhungiro ifatirwa ayo n'andi makuru ni mu kanya mu gihe gito ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aloyize bigirimana yaduteguriye aloyize bwakeye bakwe Geoffrey ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri afurika umushikiranganji wa burkina faso ajejwe imigenderanire n'andi makungu alpha berry asaba amakungu kwiyumvira gushinga urunani mpuzamakungu rwo kurwanya iterabwoba nk'urwashinzwe muri iraki na afganisitani kugira bashobore kurwanya neza iterabwoba riri mu ntara ya afurika mu karere ka sahel iyo ntara ya afurika isanzwe ifise urunani rw'abasirikare baserukira ibihugu bitanu byiswe G5 sahel rugizwe na burkina faso chad mali mauritania na niger abo basirikare bariko bararwanya imirwi y'intagondwa hamwe n'imihari itwaje ibirwanisha ariko mu myaka ibiri iheze uwo murwi ushinzwe wagize ibibazo bitandukanye birimo guterwa hakoreshejwe amabombe mu miduga yatezwe ku cyicaro cyawo umushikiranganji alpha bari yabwiye akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano kw'ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi hagati y'amoko bikwiye guhagurukirwa n'amakungu bigashyirwamo n'inguvu kugira babihashe mu buryo budasanzwe abanyakamerune bo mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza bavuga ko barambiwe n'intambara y'abashaka kwiyonkora bavuga ko bariko barigwana ko mu guhagarika abarwanyi bakabashikiriza igisirikare bamwe mu banyagihugu barashinze imihari yo kwirwanira mu mihana yabo bavuga ko baba bajwe n'ababo bashika ibihumbi bibiri bamaze kwicwa muri izo ntureka mu ndwi iheze ibi bitero ku bakekwa kuba abarwanyi barwanira ukwikukira byarabaye mu bisagara vya mutengere na tiko biri mu bumanuko bushira uburengero bwa kameruni izo ntara zo mu buraruko no mu bumanuko bushira uburengero ziri mu ruhagarara kuva zitanguye izo ntambara abantu barenga igihumbi n'amajana umunani baramaze kwicwa abandi bashika igice cy'umuriyoni barataye ingo zabo barahungira hagati mu gihugu nk'uko bushikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni abantu bashika abantu bashobora kuba ari aba al shababu basaba amadolari umuriyoni umwe n'igice kugira barekure abaganga babiri bakomoka muri kiba bakora bakora mu gihugu cya kenya abo baganga banyurujwe ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane guheze iyi mandera hafi y'urubibe rwa kenya n'igihugu cya somaliya batwagwa rero muri somaliya abapolisi babiri ba kenya babarinda nabo nyine barishwe iyi nkuru ijwi rya amerika rikesha itorukanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp hano muri amerika sena ya leta ya mizuri muri leta zimwe za amerika yaremeje itegeko ribuza abakenyezi gukorora imbanyi bikaba bigiye guha inguvu mu gihugu abadashigikiye itegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu ririho ubu ryemerera abifuza gukorora inda kubikora iri tegeko ryemejwe na sena ya leta ya mizuri inyuma y'amasaha buramatari nawe w'umurepublikani wa leta ya alabama kiv ateye umukono ku itegeko nk'iryo ribuza gukorora imbanyi muri iyo leta ishyirahamwe ryo muri amerika riharanira gukorora iharanira gukorora imbanyi ku babyifuza ryashyikirije ko kuwa gatatu ryashyikirije kuwa gatatu ko rigiye gutangura urugamba mu butungane ku burenganzira bw'urunganwe bwo muri kazoza rwifuza gukorora inda utavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela nawe yuan guaido yaremeje ejo kuwa kane ko yarungitse intumwa mu biganiro muri norvege gufasha kuganira ku ruhagarara rwa politike ruri muri icyo gihugu cyo muri amerika y'ubumanuko ariko agahakana ko bari mu biganiro n'intumwa za leta ya perezida nicolas maduro abategetsi ba venezuela bashikirije ku munsi wa gatatu ko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yorge rodriguez yasurukiye perezida maduro mu gihe umushingamateka starine gonzalez ari we arongoye intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo biganiro byatanguye kuvaho igisirikare cankiye kumvira akamo katewe na guaido ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane ko kugaragariza maduro mu kurangiza perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump avuga ko atifuza ko amerika yinjira mu ntambara n'igihugu cya iran mu gihe hari uruhagarara rwiyongera mu karere k'ubuseruko bwo hagati umushikiranganji wa bo kumenyesha amakuru mu biro bya perezida Sarah Sanders yabwiye abamenyesha amakuru ko perezida Trump akeneye ko Irani ihindura inyifato kandi azokwivuna Irani mu gihe yotera ambasaderi wa Irani muri oni nawe ejo kuwa kane yashikirije ko igihugu ciwe kitifuza gutera intambara muri ako karere
Aloys Bigirimana tugushimira ayo makuru umaze kutugezaho Madame Cyril Nikuze Sendashonga umufasha wa nyakwigendera Sendashonga wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yandikiye leta ya Kenya ayisaba kongera gukurikirana abakekwaho kwica umugabo we iyo baruwa yasohotse ejo kuwa kane huzuye neza imyaka makumyabiri n'umwe sendashonga arasuye nairobi murwa mukuru wa kenya navuganye na madamu seleye sendashonga mbanza kumubaza koko niba ari we wanditse iyo baruwa koko ibaruwa ni yewe nayanditse icyatumye nyandika ni ukubera ko habaye urubanza ariko urubanza ntabwo rwarangiye kuko iyo urubanza rurangira yuko abakoze icyaha bafashwe bakagihanirwa urubanza rero uko rwagenze rwari urubanza rureba abantu batatu bari barafashwe kwitwa kwa sendashonga bikimara kuba ariko nyuma y'urubanza rwamaze hafi imyaka ibiri baza gusanga mu by'ukuri abo bantu atari bo babikoze ni ukuvuga rero ko urubanza rwaciwe babarekuye ariko umuntu yarishwe iyo umuntu yishwe rero ni ukuvuga ko hari uwamwishe urubanza rero ntabwo ruba rurangiye igihe cyose bataragera ku bamwishe ikintu cyatumye nyuma y'iyi myaka yose mwongera kwandika mugasaba yuko urubanza rusubirwamo kandi rwasaga n'urwarangiye ni iki ni ukubera ko haje ibimenyetso bavuga ko ari ibimenyetso bishya bishingiye ku magambo perezida kagame yavuze avuga ku byo urupfu rwa sendashonga avuga ngo ku muntu w'umwanditsi w'umufaransa wabyanditseho akongeraho akavuga ati mu byo yanditse mu by'ukuri harimo ukuri natwe ibyo bintu twari tubizi kandi ni nacyo cyatumye sendashonga apfa urumva rero aya magambo iyo uyasesenguye usanga ashaka kuganisha ko kagame azi ibintu ku rupfu rwa sendashonga rero nkavuga nti ni urubanza nirwongera rutangire agende byibuze avuge ibyo azi niwe wabyivugiye sigenda bimuvugiye si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri mu mwiherero w'igabiro no mu kinyamakuru jeune afrique mwanditsemo nka kopi perezida yoweri museveni wa uganda n'intumwa nkuru ya leta ya kenya ndetse n'ushinzwe iperereza muri repubulika ya kenya ariko ntimwigeze muha kopi u rwanda ibyo bisobanuye iki
u rwanda nta mpamvu mfite yo kuruha kopi kubera ko icyaha cyabereye muri kenya ni ukuvuga ko ubucamanza bufite ukuboko kuri iyi dosiye ni ubucamanza bwa kenya hanyuma niyo mpamvu nandikiye nyine umukuru w'igihugu cya kenya ngaha kopi minisitire we ubucamanza aribyo bita atoni general nyine muri kenya na n'umukuru ushinzwe iby'igenzacyaha nyine za director of investigation muri kenya perezida wa wa uganda yoweri museveni nawe namuhereje kopi kubera yuko mu byo kagame avuga aravugamo uganda cyane ko mu byatumye sendashonga apfa ku cyatumye apfa uko abivuga ngo yari yahuye n'abakuru b'ingabo bo mu bugande urumva rero iyo igihugu kirimo kuvugwa numvaga ko ari ngombwa ko icyo gihugu nacyo umukuru w'igihugu kivugwa nawe agira kopi kuko urumva ko harimo nyine ibyo ibintu bifata nko ku bugande byo mu cyongereza bakwita konekisheni uracyahatanira kugira ngo hamenyekane abantu bishe umufasha wawe nyakwigendera seti sendashonga uru rugendo muri iyi myaka makumyabiri ishize ni urugendo rwakugendekeye gute urugendo rukomeye cyane nk'uko nawe ushobora kubyiyumvisha munyamakuru kugira ngo wicirwe hanyuma imyaka makumyabiri igashira ubutabera butaraba butaragerwaho kubera yuko hari impamvu ngo z'abantu bafite ubudahangarwa badashobora kujya imbere y'amategeko ngo babazwe ibibazo urumva rero kuri jyewe n'umuryango wanjye abana banjye babaye imfubyi nanjye wapfakaye turi aho tugitegereje ko ubutabera buzaba urumva rero igihe cyose umuntu yishwe iyo hataraba ubutabera ntushobora kumva uruhutse n'ubwo naho bubaye ntabwo navuga ngo naruhuka kuko narapfakaye narapfakaye ntabwo bizahinduka ariko byibuze ukavuga uti abakoze icyaha barafashwe twamenya abo ari bo kandi ubutabera buzabaho bazabihanirwa niyo mpamvu nifuza ko iki kibazo kirangira ubutabera bukaba tugashobora kumva tuvuga tuti turaruhutse kuko ntabwo nzigera nduhuka igihe cyose kimeze gutya ngiyo impamvu rwose yabinteye kandi ngurwa urugendo ndimo ngewe n'umuryango wanjye turagushimiye cyane iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye tujya mu burundi aho urukiko rw'ikirenga rwategetse ifatwa ry'imitungo y'abatavuga rumwe na leta bari mu buhungiro bagera kuri mirongo itatu na babiri abo bagizwe n'abanyapolitiki baharanira inyungu z'abaturage n'abanyamakuru ejo kuwa kane mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na bernard busokoza wigeze kuba icyegera cy'umukuru w'igihugu nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe imitungo aratangira amubaza uko yakiriye icyo cyemezo
ubwa mbere hoho nagira mvuge yuko ata ngingo ya sendari ndayinyuzwa iyo ni ingingo yafashwe n'abategetsi batwara igihugu nk'uko bimaze iminsi biba aribo batwara ubutungane bagatwara pararema bagatwara byose bagaheza bagategeka ibintu byose atana hamwe mu isi biba mu burundi bikaba barategeka abapolisi kwica barategeka ubutungane gufata ingingo zafashwe n'umuntu umwe ari batwara igihugu bakafata ingingo inama nshingamateka na nkenguzamateka zigakoma amashyi hatwara umuntu umwe niwe ategeka byose nta ngingo z'ubutungane ziriho ko nta buriho ikintu mugiye gukora ni ikihe ku biberekeye ibyo tuzokora tuzobyumvikana n'abandi mu bihe bisanzwe umuntu yo kwituye ubutungane mugabo nta buriho nk'uko ndika nturabikubwiye tuzorondera rero mu mategeko mu uburundi bwafashe ari muri mu karere ka afurika y'ubuseruka ari hehe turaba ahantu ushobora kwitwara kugira ngo bumve yuko mu burundi atabutungane buriho ahasigaye ubutungane batwumviriza ibirego babagiriza ko mwoba mwagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mubivuga kwiga yewe cyangwa abandi biberekeye mwebwe yewe ngira ngo udeta noba naragiye nuko nangiye inkuru nziza kurenga ku ndahiro yari yarafashe yo gukingira ibwirizwa shingiro akaba ari jyewe ndarikingira nkarahira yuko ntashobora kujya hamwe kugira ngo dusambure ibwirizwa shingiro ryariho kugira ngo yigumize ku butegetsi wenyine nayo ibisigaye ibyerekeye amakudeta jyewe ntabyo nzi ntabyo nzi na gatoyi ni ibyo bakura mu mutwe mbega nogira kudeta gute nojya muri kudeta gute nari njungerewe n'abasirikare garde yanjye yava mu basirikare bacungera nkuru nziza mbaye ikijuju yuko ntari kwibaza yuko muri abo harimo abanjungereye ibyo ni ibyo kubeshya hariho abanyepolitike batavuga rumwe na leta bahunze igihugu batari kuri urwo rutonde rw'abantu mirongo itatu na babiri amatungo yabo azofatwa ikintu mwibaza ko coba catumye muja kuri urwo rutonde ni iki nakubwiye yuko abo bashyira ku rutonde bashyirwaho n'umuntu umwe yiswe nkuru nziza aba atamugamburukiye mu byo yagomba kugira byo gusenya uburundi nibo bashyirako nta butungane bukora ni nk'uko abirirwa barapfa iminsi yose bigirwa n'abantu bamwe nta bapolisi babigira bigirwa na desiziyo ifashwe n'umuntu umwe niwe asenya icyo gihugu cy'u Burundi murakoze cyane yari Bernard uh, busokoza uh, twari ko uh, tuvuga ku ngingo yafashwe na sentare kizigenza mu burundi yo gufata amatungo y'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro harimo abanyepolitike abaharanira agateka ka muntu n'abamenyeshamakuru ndabashimiye kuri iki kiganiro murakoze bakoze nawe
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi by'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
umuyobozi w'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu burundi pasitoro lameke barishinga n'umwe mu bamwungirije pasitoro lambert ntiguma batawe muri yombi mu kwezi gushize mugenzi wacu eugenie mukankusi ejo yagiranye ikiganiro na pasitoro diodone nshimirimana wo muri misiyoni ya bujumbura niwe wemeje ayo makuru ikigaragara ni uko n'umurongozi wacu aturongoye ku rwego rw'igihugu pasiteri barishinga rameke arafunze nawe nyine gushyika isaha n'uyu munota ntawobaza cyangwa se ntawovuga ngo arafungiye iki cyangwa kiriya kuko nta kintu na kimwe mu by'ukuri twavuga ngo yagiriwe kuko bamukuye imuhira yibereye imuhira yiriwe imuhira ntacyo twavuga ngo yo kwagirizwa kuko n'isaha n'uyu munota mu butungane nibaza ko atacyo bumwagiriza ku bw'ibyo rero icyo tuzi gusa bamubwira ni uko bavuga ngo natanga imihoho ngo natanga imihoho kubera iki baterekana impamvu yatanga imihoho bavuga ngo ntabwo bamwemera nk'umurongozi wacu kandi yatowe mu buryo butomoye kandi bw'ukuri nk'uko ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi risanzwe ritora abarongozi abo muvuga ni bande bavuga ko atemewe bavuga leta y'u Burundi biciye mu mushikiranganji w'intwaro yo hagati niwe yanse yuko uwo murongozi mushasha pasiteri barishinga rameke atuyobora akagomba yuko uwarahahora uwahoze aturongoye muri kahise yakuwe ku nshingano mu nyuma kubera imyitwarire mibi ahava kugwa mu gipasitoro niwe agomba ko akomeza ngo atuyobora uwo nawe akaba yitwa ndikubwayo joseph uwo rero niwe agomba ko akomeza atuyobora kandi mu by'ukuri yarakuwe yongera kugwa no mu gipasitoro none ubwo mukorana mute ubusanzwe imikoranire yanyu hagati y'itorero ry'abadivantisite na minisiteri y'intwaro yo hagati cyangwa se minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imikoranire yanyu imeze gute ubundi nyine byari bisanzwe iyo umurongozi yatowe agatorwa mu mategeko nk'uko ishingiro ry'abadivantisite y'umunsi dusanzwe dutora abarongozi hari ikintu mu gifaransa cyitwa ngo peresidagiti ni ukuvuga ngo kwemererwa ko umuntu aserukira ishengero imbere y'amategeko y'igihugu ibyo rero twaca tuza tuvuye mu matora abera muri kenya kuko ni icyicaro kituyoboye ku rwego rw'akarere duhuriyemo turi ibihugu bigera ku icumi na kimwe abera ayo matora byaca bisaba ko tuza tukandikira umushyikirangantego w'intwaro yo hagati nanone rero tumusaba yuko yemera ko uwo muntu yatowe aba ari waserukira ishingiro imbere y'amategeko none baramwanze se bakiye bamwanka akomeza kutubwira ati oya uwo ndamwemera ahubwo ndakomeza nemere wa wundi yahahora bashaka ko mugumisha aho wari uriho ntabwo babasaba gutora undi ubwa mbere ho agomba ko tugumizaho uwahahora ibyo kutubwira ngo dutore uwundi naho akabivuga ariko kandi ashyiramo n'imitego idasanzwe ahindura amategeko y'ishengero ry'abadivantisite y'umunsi wa karindwi umunsi w'indwi ishengero ry'abadivantisite y'umunsi w'indwi ingene rimeze ingene ritunganijwe akagomba yuko amatora abera i burundi kandi ibyo mu by'ukuri amategeko yacu y'ishengero ry'abadivantisite y'umunsi w'indwi ni ukuvuga ngo ishengero ryaba rihindutse bagomba kurihindura ishengero ritarenga imbibe ishengero rero ritarenga imbibe ntabwo ari ishengero ry'abadivantisite y'umunsi w'indwi twebwe amategeko yacu yari atomoye bo bamukuye ku nguvu aba hadakurikizwa amategeko y'ishengero ingira biro yiwe ku nguvu barasambura none se pasiteri dieudonne ubwo icyo mwakoze ni iki nyuma mwigeze mwitabaza ubutabera kugira ngo bubarenganure ko muvuga ko ibyo babakorera bihabanye n'amategeko cyangwa se amabwiriza idini ryanyu rigenderaho twakomeje dusemerera kuva ibi bintu bitangura kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe twaranditse amakete menshi cyane turandikira perezida wa repubulika turandikira umushyikirangantzi turandikira inzego zitandukanye novuga nta makete menshi uhereye mvuga amakete yavuye ku rwego rw'ishengero ku burongozi bw'ishengero ku rwego rw'isi yose general conference hanyuma amakete yavuye muri diviziyo ariyo idutwara mu karere kagizwe n'ibihugu cumi na kimwe menshi cyane natwe nayo twanditse ubwacu ay'abasoro banditse ay'abakirisu banditse menshi cyane menshi cyane twiyamiriza uwo murongozi bagomba kuduhomekera ko yitwa Joseph Ndikubwayo nanone dusaba yuko amategeko y'ishengero yokubahirizwa igisubizo cyabaye ikihe nta gisubizo na kimwe twigeze turonka kiduhimbara kuko umushyirangantego yagiye acisha hiwe ahubwo agomba atwereka inguvu atwereka igitsure atwereka ko mu by'ukuri leta ivuze atamuntu agomba kuvugiriza uko mubibona murabona noneho amaherezo ari ayahe ikigiye gukurikiraho ni iki mbere aho turizera imana yo mu ijuru ko itegerezwa gushyira ku musozi wa bino bibazo hanyuma kandi turizera ko na leta y'u Burundi ikomeza kumva akamaro abenegihugu bakomeza kuyitera akamo amakungu ariko arayitera maze ikemera amategeko y'ishengero ryacu akajya mu ngiro nanone kandi n'amategeko y'igihugu akubahirizwa yebwo n'ubutumwa muhaye leta y'u Burundi hanyuma abayoboke bo muri makeya ni iki mwababwira icyo twabasaba ni ugukomeza kwihangana nyine ibihe iyo dusoma bibiriya tubona ko ibi bihe byarabayeho muri kahise ariko kandi tugomba kubibamo twihanganye dusenga dukomeza twizera ko imana idategereza kudutererana ikigo ngenzuramikorere mu rwanda rura kiravuga ko hagiye kubakwa iminara isaga mirongo itandatu kigamije gukemura ikibazo cy'abaturage mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu binubira kuba batunze telefone ariko badashobora kuzikoresha bahamagara cyangwa bazihamagarwaho claude ganza munyamagana aratubwira ibindi bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka cumi n'itanu ishize aho umubare munini w'abanyarwanda bifashishaga telefoni rusange zari zizwi nka public cyangwa piblifone kugira ngo bavugane n'abo bakeneye ubu abenshi bitungiye telefoni ngendanwa bakoresha igihe bashakiye n'uko babyifuje gusa siko bimeze ku bazitunze bose kuko kugira ngo uhamagare witabe wohereze cyangwa wakire ubutumwa bugufi bisaba kuba haba utanga n'uwakira ubutumwa baba bari ahantu haboneka ihuzanzira rituma ubutumwa bwabo bwanditse cyangwa ijwi bugera kuwo bugenewe mu bice binyuranye byiganjemo imisozi miremire abatuye mu mibande bibasaba guterera imisozi bashakisha aho bahagarara kugira ngo bavugane n'abo bakeneye imbogamizi tugira hano ni netwaka usanga uburyo bwo kumenya no gutanga amakuru usanga ari ikibazo dushobora gukorana na interineti dushobora guhamagarwa ngo dusubize no kwandika mesaje urayandika ariko igapendinga ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cya konegisiyo umunara baramutse bawutwubakiye byaba bibaye byiza ndetse na kano karere kacu karushaho gutera imbere harimo n'abantu za sekeretariya pibulike n'ibindi bintu byo gufotora cyangwa se bijyanye na interineti tukamenya kwishakira amasoko ibibazo nk'ibi biboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ntibigira ingaruka gusa ku mibanire n'ihanahana amakuru mu nshuti n'abavandimwe hari naho bidindiza serivisi zinyuranye nk'uko uyu muyobozi w'akagari twaganiriye yabitubwiye nta konegisiyo ibaho ni ukuvuga ngo nanone dufite n'ibitaro iyo bagiye gukora raporo kuri interineti ni ukujya i musanze mu mujyi nanjye ubu ngubu mfite izi telefoni ariko sinshobora gukora na interineti nta makuru tubona ku buryo na meya cyangwa se abandi bayobozi baradushaka tukazabimenya igihe cyarangiye ubwo nko ku biro byawe nawe ku kagari nanjye ubu nahahunze niyo mpamvu nari gushakirareza aha ngaha haruguru mbese ni ukuvuga ngo kugira ngo nkorere na interineti ni ukujya mu murenge wa kimonyi mu hitwa muri bizi mu musozi hejuru hamwe na hamwe ubuyobozi bw'ibanze buzi ko abaturage bari mu bwigunge kubwo kutagira ibikorwa remezo by'itumanaho bikwiye ariko buvuga ko ubushobozi bwabwo bugarukira gusa ku kumenyekanisha ibyo bibazo ku nzego zisumbuye muri nkotsi muko nkotsi ndetse hariho n'ahandi hatandukanye mu karere kacu ka musanze bigaragara ko ihuzanzira cyangwa se netiwake y'uburyo bw'itumanaho itameze neza ubuvugizi bwarakozwe ndetse ritigo ya emutiyeni barabyumvishe binyuze muri rura igisigaye no gushyira mu bikorwa ibyo bemeye kugira ngo impuzanzira ibashe kuboneka bityo itumanaho rya telefoni n'irindi ryaba rikenewe rya interineti byagenda neza ikigo ngenzuramikorere rura kinafite mu nshingano ibyo kugenzura kompanyi z'itumanaho no kunoza ibijyanye naryo kivuga ko cyakoze inyigo mu gihugu hose hagamijwe kumenya aho ibibazo by'itumanaho bikiri kugira ngo bibishakirwe umuti bwana prote kanyankore uyobora ishami ry'itumanaho muri rura yabwirijwe ibya amerika ko inyigo yakozwe yagaragaje ko hakenewe iminara mirongo itandatu n'ine hirya no hino mu gihugu kugira ngo iki kibazo gikemuke hubatswe iminara mirongo itandatu n'ine mu gihugu hose ahantu hari ikibazo cyakemuka netiwake isanzwe iriho igakoreshwa uko bikwiye hanyuma hakongerwamo indi minara ikibazo cya kabura cy'ahatari itumanaho cyakemuka ariko ikintu cy'ingenzi cyihutirwa nanone ni uko buri wese agira itumanaho turifuza ko byarangirana n'umwaka birangiye uyu wa bibiri na cumi n'icyenda kanyankura avuga ko iyi minara nimara kuzura hazakurikiraho kugenda yongerwa ubushobozi bitewe n'ubwinshi bw'abayikoresha rurivuga ko igiye kubanza gushyira imbaraga mu kubaka iminara ku mipaka yose y'igihugu mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abayituriye bafataga iminara yo mu bihugu bituranye igatuma badahamagara cyangwa ngo bahamagarwe rurivuga ko ku mipaka yose hazubakwa iminara mirongo ine n'itanu iyindi isigaye ikubakwa rwagati mu gihugu bitewe n'aho ibibazo by'itumanaho biri kurusha ahandi ikigo ngenzuramikorere kivuga ko ku bufatanye na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na sosiyete z'itumanaho zigenga bazongera gukora isuzuma iki cyiciro cyo kubaka iyi minara nikirangira kugira ngo haba hakiri ibibazo nabyo bikemurwe imibare ya nyuma yatanzwe na rura mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko abarenga mirongo irindwi n'umunani ku ijana by'abaturarwanda batunze telefoni bavuye kuri mirongo irindwi na gatandatu n'igice kimwe ku ijana bari bazitunze kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi iyi mibare yerekana ko abakoresha interinete bari miliyoni eshanu n'ibihumbi hafi magana atanu mu mpera z'umwaka ushize mu gihe bari miliyoni enye n'ibihumbi hafi magana ane mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwakomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari fatuma alimas karara aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije nawe ujye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.